iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika miriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na rimwe mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio ya gatanu y'ijwi rya amerika isamira ni washington dc muri kumwe na jewe diane nahazwe ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba
amazi arabura cyane twagomba dusabe nyabona abagira neza duhereye ku rwego rwo hejuru gushika hasi kuno bo dushika naga k'amazi ngaho amazi y'uruzi arimo ivyondo tuyagura amahera amajana atatu amajana ane amazi meza y'icuma harahashika ku majana indwi naho nyene bayakuye mu matara uyu ni umunyagihugu wo muri zone gisenya komine buso n'intara ya kirundo mu burundi avuga ku kibazo c'ubukene bw'amazi iyo nkuru co kimwe n'iyindi ivuga ku mfashanyo y'imatera zahawe abanyeshuri b'ikiganda mu ntara ya muramvya n'imiti y'ikirundi ivugwa i bururi turazigaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere mu ntara ya kirundo muri zone ya gisenyi ya komine busoni ivugwamo ubukene bw'amazi meza kugira ngo abanyagihugu babeho muri iyo komune ya busoni bikora ku mazi mabi ba- y'ibiyaga vya rweru na cohoha ivyinshi kwino nkuru tubibaza umenyesha amakuru wacu jean bosco ndarurinzi iruhande y'imvura itagwa neza muri zone gisenyi ya komine busoni ikibazo c'ubukene bw'amazi meza kiza gisongera isibe ku buzima bw'abanyagihugu abanyagihugu bo ku mutumba wa Rwibikara umwe muyiri muri iyo zone bagereranya akarere babamwo n'ubugaragwa twebwe ikibazo cy'amazi nayo kiratugora cyane kubera amazi tuyavoma kure ndemurigura magana atanu ay'icyuma magana atandatu magana guguke nayo twebwe kabisa iki- ikibazo cy- cy'amazi kiratugora cyane sinzi ko mwaduserukira imbere Hano murabona aho mwakagendagenda nta hantu mwabonye isoko ry'amazi canke ibombo amazi arabura cyane twagomba dusabe nyabona abagira neza duhereye ku rwego rwo hejuru gushika hasi kuno bo dushika naga k'amazi ngaho kuko ibidi imwe tuyigura amahera amazi y'uruzi arimo ivyondo tuyagura amahera amajana atatu amajana ane amazi meza y'icuma harahashika ku majana indwi naho nyene bayakuye mu gatare ngaha ni nko mu butayu cane cane nko muri sahara ku mvo z'uko nta mazi ahari nta mvura igwaho ubuzima burakomeye cane gose hari n'abikora ku biziba vy'imvura iyo yaguye abakoresha ivyo biziba canke amazi y'ibiyaga bavuga ko ingwara zibakarira amazi y'urugwero ari hafi nko ku birometero bishika mirongo itanu kugira ngo uzoshikire urugwero ayo mazi rero amenekamwo n'akagira kaza gaturutse mu rwanda iyo kure kakisukamo bigaca bitukura bigasa n'ibiziba kazamwo ibikoko bwavyapfiriyemwo bikaza ari ibinyamuroba hanyuma twayavoma twayakoresha abantu benshi baca bama ku misego kugira ngo rero uronke n'uburyo bwo kuyivuza bigaca bikugora abanyagihugu bararembye barapfuye urupfu rubi kubera ikibazo c'amazi n'iyo tuyarose tukaronka y'imvura nyene nk'uko bagenzi banje babivuze aha baca batega ibiziba mw'ibarabara baga- abandi bakimba ibinogo bagaca bavoma ibiziba abanyagihugu bavuga ko isuku ryo ku mubiri bigishwa n'abategetsi ridashoboka mu gihe batagira amazi meza abategetsi bama baje buri gihe cose ngo nimwi- nimugire isuku nimugire ibi ngo ibintu ngo vyo kwiyoza ngo mukaryama mwiyogeje mukaryama mwiyogeje nta mazi ntaki isuku ri- ahagaze ku mazi riba ari isuku rimeze gute kubera ubukene bw'amazi muri iyo zone hari abaciye bagira umwuga kuvoma abakora ako kazi bavuga ko amazi bayazimba ko kubera abavuna genda tuhagenda ibirometero bitatu aho tuvoma kugenda no kugaruka bifatira ibirometero bitandatu ay'icyuma rero niyo ca dufataho ku birometero bitanu amazi ngaha tuyakura kure ku birometero bibiri kuva ku ruzi muyakura mu ruzi cyohoha amazi meza ngaha muyakura aho bita ibunyari kugenda byonyine n'ibirometero umunani no kugaruka nyine urumva n'ibindi birometero umunani nyine nicyo gituma muce muyazimba Eh, niyo gitoya nacyo tuyazimba kuko urebye akadogo umuntu ahasunikisha umukuru w'agacimbiri ka muhuzu ku mutumba wa rwibikara aremeza ko ikibazo c'amazi gihanze abarongoye nk'uko abo banyagihugu bariko barabivuga ntibakoresha n'iby'ukuri amazi ino aragoye gose ko amazi y'uruzi tuvoma ni mabi harimo indwara harimo ibintu byinshi ariko kubera nta kundi kuntu tubigira turemera tukayavoma kuko nta- nta bundi buryo twebwe dufise bwo kuronka ayandi mazi kiretse twitatse nyene abakuru bakaza bakareba bakadushikira imbere akaza bakaduha amazi meza nayo twebwe ku bwacu nta bundi buryo dufise bw'ukuntu tworeka kuyavoma Albert Hatungimana arongoye ishyirahamwe rya komine Busoni rijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi meza avuga ko ingorane z'amazi ziri kubiri ubwa mbere hari abanyagihugu baba ku misozi miremire iri kure y'amasoko ababa mu biyaya bishoboka yuko amazi abashikira agiye yitembagaza sinzi gravitere amazi inyubakwa zihari turazibungabunga neza abo barashikirwa n'amazi atangorane mugabo hari abanyagihugu baba hejuru mu misozi nubaha akarorero abantu baba hejuru rurira murore kabanga abo bantu kugira ngo baronke amazi barinda kumanuka hasi mu biyaya iyo hari amasoko kugira ngo baronke ayo mazi urumva birabagora ubwa kabiri avuga ko zone ziri mu karere ka bugesera zifise ikibazo cyo kubura amasoko zone gatare na zone gisenyi ni zone ziri eh, muri eh, regio climate regio naturelle ya bugesera iyo zone mu vyerekeye vy'amazi ntigira rusengo nimwe kugira ngo rero abo banyagihugu bo muri zone gisenyi no muri zone gatare ubaronse amazi meza utegezwa kugi- kubimbira amazi mu kuzimu ivyo bita amafuraje cyanye amapwi mu kirundi bakunze kuyita ngo ni za rupiga izo rupiga rero nazo twararonse abagira neza badufasha na komine irafasha kugira ngo eh, zibeho ariko ni uko amazi iyo yaronse akenshi tukunze gusanga ayo mazi arimo ivyunyunyu vyinshi bita feri maze abenegihugu rero murazi bakunda kwikundira ajya amazi ya rusengo bagaca rero barinda kugenda ibirometero vyinshi y'amazi washizemwo amahera menshi kuyimba ntibayanywe naho biri uko uburongoye ishyirahamwe ry'amazi muri komine ya busoni avuga ko ibiharuro vy'abashikirwa n'amazi meza vyiyongereye ivyo vyashobotse nk'uko abisigura kubera ishyirahamwe ry'abadagi kfw ryabubakiye isoko rya buhasa ariko asaba abagira neza kubafasha gusanura amapompo ya gacamihigo na marembo kugira hagire ikindi gice kironka amazi meza asaba kandi abagwizatunga gucuruza ivyuma vyo gusubiriza ivyapfuye ku mazi ava mu binogo kuko ivyuma biyapompa iyo hagize ikibipfako bataronka aho bagura ico kubisanura mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika Urakoze Jean Bosco ndarurinze tuvaho mu kirundo tuje kwishura igisumbuye rya commune Kiganda y'intara ya Muramvya rifise uburaro ryaronkejwe imfashanyo y'imatera zishika kwijana abazitanze bemeye ko bazotanga n'izindi ubukene bw'imatera kuri iryo shure bwamenyekanye kubera inkuru yakozwe n'ino radio yanyijwe rya Amerika abarongoye iryo shure n'imvukira co kimwe n'abanyeshure bagashimira gose radio ijwi rya Amerika nk'uko muvyumva muri no nkuru menyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza
bukeye neza Richard ari ngaha aragwaye dusabe Claudine ingo irakoze turi ku Eliaza kibuga c'umupira w'amaboko wacishijwe ryisumbuye ry'uburaro rya komine kiganda riri mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi umuyobozi w'iryo shure ariko ahamagara abanyeshure baronkejwe imatera ahereye ku bari bazikeneye kurusha abandi iri shure rifise abanyeshure bagera ku gihumbi na mirongo ine n'umwe baryigako amajana indwi na mirongo ine n'umwe bari mu buraro muri bo abari bafise imatera zikigendeka ntibarenga ijana na mirongo ibiri uwatanze iyi mfashanyo ni umwigeme waba mu gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika judy kayere yamenye ingorane ziri kuri iryo shure biciye mu binyamakuru muri vyo harimwo ijwi rya amerika umuyobozi wa lise kiganda ashimira uwo mwigeme co kimwe n'ijwi rya amerika ryabimugejejeho christophe nemeyimana ni ukuri twebwe turafite akanyamuneza ntangere kuri iyi mfashanyo duhejeje kuronka y'uwo mugiraneza judy kayere biciye kuri iyi radiyo y'abanyamerika ibikorwa bashoboye kudukorera ni ibikorwa bininiya cyane rwose kuko urabona uwo uwo munyeshuri ntiyaratuzi natwe ntitwari tumuzi mugabo kubera ijwi rya- ryashitse kure riciye ku bamenyeshamakuru ryaramushikiriye murabona ko bafotoye bakerekana ubuzima bw'abanyeshuri ingene bumeze ngaha bakamwereka uburyo abanyeshuri bararamwo utwo duce tw'utumatera ni naco gituma rero turyohewe cyane rwose twaje nahora ndaryumviriza ariko ubuhoho birampaye n'akandi karusho kaniniya kubandanya ndayikurikirana kuko murabona yuko baduhaye badukoreye igikorwa kininiya cyane rwose umuvyeyi w'uwo mwigeme asanzwe ari imvukira ya komine kiganda nawe avuga ko ari iteka ku muryango wiwe bonaventure harerimana nawe nyene ashimira abamenyeshamakuru bashikanye ijwi kure n'akanyamuneza mu muryango n'akanyamuneza kubona umwana aciga ni umutima yakuranye jewe kuva mu bwana bwiwe yaguma ambwira ati iyo mbonye umuntu abuze ikintu birambabaza iyi ntambwe ayiteye iteka umuryango ayiteye iteka n'ikomine ya kiganda ikigira kabiri ni ugushimira abamenyeshamakuru ijwi ryashitse kure rirumvigwa abamenyeshamakuru ba- barakoze uko bashobora kugira ngo igikorwa ishike kuri iyi ntambwe y'uno munsi mu bari baje kwifatikanya n'abavyeyi b'uwo mwigeme harimo umuhanuzi wo mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Taxise Nkezabahizi yaje nk'imvukira yarigeze kuba mbere umushikiranganji ukumenyesha amakuru asanga imenyesha amakuru ifise uruhara mu iterambere iki kintu uyu mwana umwigeme akiri muto cyane akoze n'akarorero kerekana yuko hari abantu bagenzwa n'urukundo n'akarorero kuri barumuna biwe kuri bakuru biwe kambere n'akarorero kuri twese abanyakiganda ibimenyesha amakuru abamenyesha amakuru bafite uruhara runini muhejeje kubikora kuko ibi bintu byavuye kuri wowe nyine uri kurambaza niyo wavuze mu ijwi rya amerika uvuga ingene wabonye ngaha hariho ubukene bw'imatera uwo mwana arabyumva abyumvira muri amerika hanyuma araheza araraba abo biri kumwe abarundi araraba abanyamerika barakoranya uburyo none raba imatera zirashitse abana buca baryama neza ivyo rero mwebwe abamenyesha amakuru mwabigizemo uruhara mwabaye abahuza mwahujije abari ngahe i burundi n'abari hanze nashaka sabe muzobandanye muri iyo ntumbero ntimuvuge ibigenda nabi gusa abanyeshuri baronkejwe imatera n'abakanyamuneza kari kose Jeannette Nduwimana niwe baserukira ni ukuri twavuga yuko iyo ntererano yajya ihageze kuko abanyeshuri twari tubinyotewe cyane ndetse turabye nk'aho twarara byatuma bamwe babyuka kumbure batameze neza bigatuma tudakurikirana ibyigwa neza navuga yuko umuntu yadufashije akaduha ibyo bikoresho yajya ihageze ijwi rya amerika ndarikengurukiye cyane ndetse natwe turarikunda cyane niyo dukoraniye hamwe nta yindi radiyo iduha amakuru turayikunda cyane iyo atabayo kumbure uwo muntu na atari hafi irabandanya itanga amakuru ni igikorwa cyiza cyane uwaserukiye komite y'ababyeyi nawe yasabye kumwigeme judika yere yeganije uburyo yobera abandi akarorero yotubera urumuri akatubera itara ku bandi bose kumbure n'uwundi afise aho yigejeje yaba uwaciye ngaha canke ukunda ugwaruka afatire ko akarorero kumbure uwo jidikayeri sinibaza yuko atunze cyane ku bijyanye n'uburyo ariko mugabo hari ubutunzi tumubonye ko asumbije abandi ubutunzi bw'umutima w'impuhwe ishure ryisumbuye ry'uburaro rya komine kiganda ryubatswe imbere y'uko burundi bwikukira hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu rikaba riri mu mashuri amenyesha cane mu gihugu c'uburundi naho iyi imfashanyo y'imatera yatanzwe hacakenewe izindi zirenga amajana ane kugira ngo abanyeshuri baryame neza eroje urika neza kiganda ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru mu ntara ya bururi hari umupatiri avuza imiti y'ikirundi ahurumbirwa n'abagwayi ku mwaka abagwayi barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu baraza kwivuza iwe fidelite ishatse yavuganye n'abahivuriza adutegurira ino nkuru
ivuriro ry'umupatiri muri komine ya bururi ahitwa ibuta ku birometero biri munsi ya cumi uva ku mugwa mukuru w'intara ya bururi ibyo bitaro bivurirwamwo indwara zitandukanye nizigiye imanzi yodone ni umwe mu bakozi baho ndaha imiti abantu barwaye nk'abantu barwaye ngaha mukunda guha imiti aba barwaye indwara zimeze gute ibintu by'ibinyamubiri asima na diyabete indwara y'igitego ni nk'aho mu bitaro hari abantu bangahe hari benshi bashika mirongo itatu mu barwayi baza kwitura uwo mupatiri harimwo abivuza bataha n'abaguma mu bitaro abo twasanze mu bitaro harimwo abava mu ntara zihana urubibe na bururi uyu mukenyezi yaje ava mu ntara y'amakamba kwa muganga bamaze kubura indwara umucancuro warwaye yaciye ahitamwo kumuzana kuri ibyo bitaro by'umupatiri avuze imiti kama yafashwe avuga amajambo adatumbereye bikimufata rero twibaza ko ari malariya jenshi ndamutwara ku bitaro by'inyanzarake amara y'indwi twibaza rero ko ari malariya iramera nk'iyikize turamutaha asubiye muhera asubira gufatwa asubira avuga y'amajambo ataroranye avuga ibintu nyine by'umuntu arwaye mu mutwe uyu mugabo nawe agwaje umwana wiwe ni umusore w'umuyabaga twamusanze aboshe amaguru n'amaboko tumubajije igituma uyu mwana we waboshe yatubwiye ko babikora kugira ngo agume hamwe ku bwa se w'uyu muhungu bamukuye mu rutana bamuzana i bururi yafatiwe mu mutwe mbona nyene atangwe kugenda nyene amera nk'utatomoye mu mutwe nkabona umengo ni umuntu ariko aracezaceza umuziki bukebuke cyane amutwara kumupimisha kwa muganga ati nta malariya hanyuma baraza kumusengera nguma mbona ibintu biguma bipanda atagihinduka catangura kubomagura inzu imyango hanyuma ibyo bitaro by'umupatiri avuze imiti kama bimenyekana kubera ko bavyivurijemwo bagenda barabibwirana canke bakabira akarero abandi kubona iyo miti kama itangwa n'umupatiri bituma abatari bake bamwitura kubera ko ku bwabo atandukanye n'abapfumu Yo mama ni numukirisi ngira ngo emwe umugwi ivyo bafumu nyene yafite ati ja kwa patiri kubera avuze umuti w'ikirundi kandi ari umupatiri kumbure hari agahembwe koboneka umufumu hari nakubwira ati naka niwe yamuroze akakubwira ati wewe tubana ati urazi wakugiriye nabi ati nujya nyene muhana urubibe kandi atari iwe eh muga patiri nawe nibaza ko ivyo atavyagira
cyatumye tuja ngaha kwa padiri kwitura abantu b'imana twumva ko ari umuntu w'imana twabapfumu twe ntitwabisatse twasatse ubuza gukorana n'umupadiri ari we umubyeyi wacu kuva mu mwaka wa bibiri na gatanu gushika mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ibiharuro twakuye kuri ibyo bitaro byerekana ko abantu barenga ibihumbi bitatu na bitanu bamaze kwivuriza kuri ibyo bitaro ku bitaro by'umupatiri ibuta twahakuye gusa ibiharuro by'abaje kwivuza yamara nta biharuro by'abakize twaronkejwe patiri mvukiye leopold nyene ivyo bitaro yatumenyesheje ko aronka abamwitura yemera ko batigira bagaruka kumubwira ko bakize naho biri uko yizeye ko imiti atanga ibagira akamaro aha rero nicyo ntarayobora kuko abagaruka kutubwira ko bakize ntidukunda ku usibye bimena umutwe bimena umutwe kuko jewe nguma ndaba abantu ko bugene bazi ugasanga indwara bavuga nka za zindi nkaca amenya mu muti ndabaha uku bigenda biratera bi- u- igiti gihe kiduga bivuga yuko babibarirana abantu batijana kiriye kwa naga nka mirongo umunani ku ijana biragenda neza patiri leopold mvukiye amaze imyaka mirongo ibiri n'itandatu avuza abantu imiti kama ariyo benshi bita imiti y'ikirundi niragiye akuye umuryango wiwe rica ryuhirirwa n'ivyigo vy'ubushakashatsi yize muri kaminuza y'uburundi ku mugwa mukuru w'intara ya bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite ishatse haraheze amezi ashika cumi n'umunani impunzi z'abarundi zitanguye guhungira mu bihugu bitandukanye harimo igihugu kibanyi c'u rwanda ubuzima bwo mu buhungiro ni ubuzima butoroshe mu makuru y'ijwi rya amerika ryagiye rirabashikiriza twarabashikirije bimwe mu bibazo bihanze abarundi bahungiye mu makambi nka mahama mu buseruko bw'u rwanda haravuzwe kandi ibibazo vy'uko izo mpunzi z'abarundi zishobora kwimurirwa mu bindi bihugu mu kiganiro muri isanga cavuze uno munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Terence Nte- Ntayiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu Burundi yavuganye kandi n'umwe mu barundi bahungiye mu gihugu c'u Buganda yitwa Sylvestre Mu- Mas- Musabarakiza dutangure twumvirize Terence Ntayiraja atangura avuga ko guhunga bivuna guhunga ntibiryoshe birabishe kuko nayo turiko turavugana n'abaye impunzi mbere naciye ubwenge hano mu gihugu c'u Burundi ariko imana yarafashije ndahava ndatahuka mu gihugu c'u- c'amavukiro hanyuma rero nk'uko bivuze eh, nakurikiranye mwavuze iby'ubuzima bwa bene wacu bahungiye mu gihugu c'u Rwanda eka saha gusa no mu Tanzania barahari ko atari bwiza nivyo harya ubuzima bw'impunzi bwama ari bubi kandi bubishe kandi ntibiryoshe kwita impunzi kuko hari uburenganzira utaronka burya mbere naho woronka amafaranga n'ibindi byose ubuzima ntibwaba bukwiye abafaransa baciye imibare mu gifaransa ngo l'argent ne fait pas le bonheur ni ukuvuga yuko ushobora kuronka ibintu byose ubwo ntibiguha umunezero utisanzura utari iwawe leta rero ntako itari kwirakora Eh, nk'uko mwabivuze mu kiganiro ko ari ingingo iherutse gufatwa nagomba kwibutsa yuko iyo ngingo leta y'u rwanda yafashe atari shasha hari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nyene ari naho mbere yavuga yuko igiye gusa- gukura abarundi b'impunzi bari mu gihugu cayo ngo baje mu kindi gihugu guhera ico gihe nagera benshi yuko leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bwo hagati mu bindi by'ubundi gihugu yaciye yandikira ishyirahamwe mpuzamakungu HCR yuko iryo dufasha kugira no kuri ngo abene wacu batahuke hanyuma nibaza yuko n'u Rwanda eh, kwirukana abantu canke eh, ngo ntibe bahuhure canke baje ahandi hose navyo nyene nibaza ko harimo ni- n'agateka kabo yuko gashobora kuba gahonyanzwe muri ico gihe Eh, ntibaza yuko eh, ahubwo inzira nziza ari uko abo bene wacu abumva n'ukuri bakwiye gutaha botahuka tukubaka igihugu kuko ubu turi mu mahoro n'umutekano leta rero ibyo iriko irabikora urwandiko rwarasohotse tubisaba hariho n'ibindi agomba kubabwira yuko mbere kuva twumvise iyo nkuru twaciye ubushikiranganji eh, guhera ku munsi w'ejo warenganye eh, wasavye eh, umushikiranganji w'ibijanye n'ayandi makungu ko yofata ikibazo mu bakamisha bagenzi babo na cane cane rero dufatiye ku vyo bavuganye n'umushitsi w'iteka yaraje ava mu rwanda eh, icegera c'urongoye ijambo ry'amakungu hcr ajejeje gukingira impunzu ico bita la protection internationale y'abantu bahunze yaraje mu burundi mwaravyumvise kandi yaje avuye mu rwanda ico gihe baraganiriye ni na leta y'u burundi hanyuma bashyize ku kintu c'uko hagiye gushinga umugwi novuga ko ari ugusubira eh, gukoresha wa mugwi eh, hariho amasezerano aba ari hagati mu bisango y'ibihugu bifitaniye impunzi eh, kugira ngo abantu batahuke wa mugwi nyabutatu kugira ngo nimba upfume usubirwamwo ushigweho neza kugira ngo ugwige neza ingene bene wacu abifuza gutaha botaruka mu mahoro n'umutekano tukabakira kuko turiteguye kubakira kandi atangorane nk'uko mubibuze kugira ngo abarundi bahunze bumve ko bashobora gutahuka biva- bibava ku mutima hari ikintu mubona cobeza umutima cobizeza ko ibyo bahunze bitakiriho ko bahungutse botekanirwa murakoze cyane nagomba kubizeza ko icyo bahunze bitakihari uti kubera iki murabizi yuko igihe bahunga twarakurikiranye ku biganiro kuri amerika mwarabahaye ijambo bavuga yuko bahunze ikiringo cya gatatu muribuka n'ejo bundi aho mwaduhuza na bamwe muri bo bavuga ko batazogaruka mu burundi ngo petero nkurunziza abitwara uburundi ngira mwarabyumvise hari mu kiganiro nk'iki muri isanga mbere duheruka gukorana na mwebwe ariko nibaza ari igihe aba- abaki- abari nk'akababaro canke ishavu umuntu abafite nanjye narabaye impunzi ndabizi umuntu iyo ahunze mu gihugu hari ibibazo iyo amaze gushika kure aguma yibaza yuko ko yasize bimeze ariko bimeze rero nagomba kubahumuriza ingene bimeze murabizi yuko ico kiringo babwa kitari mu mategeko mwarakurikiye amasentare yose uhereye mu burundi na sentare y'akarere ubu hagira hahera amezi abiri sentare ikwiye ku nzira ivuze yuko ibyabaye byose by'amatora byisunze amategeko sinasikwe mu buseruko mwarikurikiranye murumva rero ica mbere cari ico ni ukuvuga uwo ariko yibaza yuko umukuru w'igihugu yagiye ku butegetsi amateka atisunzwe nibaza ko inyishu y'amasentare yo mu burundi y'abamasentare yo mu karere inyishu yamaze kuboneka ibi ikintu ca mbere camaze gutorerwa umuti ica kabiri ejo hasumba uwo munsi igihe hari ibyo bibazo abenshi muri bo ntabwo basenda bibutse abanyagihugu benshi bato bato za kino n'ahandi benshi bahunze iterabwoba ry'abanyapolitiki batinya guhiganwa bavuga ngo murapfa ngo mugira mwicwe ngo nimuhunge ngo amatora akaba ngo iba barigihe arigwe ngo kubera ico kiringo harimo ababivuga abakokeza muri abo nabo nyene bagiye hanyuma rero nkavuga nti ni ukuri kw'imana turabahaye ikaze turifuza yuko bene wacu bohunguka mu burundi ubu tugomba- tugomba tube- tube hafi miliyoni cumi n'imwe z'abarundi nabo n'abantu ibihumbi bishira mirongo irindwi na bitanu barakeneye kuza turabakeneye mbere sabo gusa hariho n'abari muri tanzaniya erega hariho n'abandi bahezeyo bahindutse abatanzaniya abari igihumbi ijana na mirongo itandatu ubu kubera birose bashika ibihumbi amajana abiri harashobora gutahuka abari ibihumbi amajana atanu n'ubu twizera ko bizoshoboka ubu rero mu kubizeza hariho eh, shi- leta y'uburundi ibishije mu bushikiranganji bw'inko hagati mu gihugu n'ubwo guf- n'u- n'u- hamwe n'ubwo n'ubereka imibano n'iterambere ridakumira bagatanga akazi na muntu bariko barategura bifashijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu pinude ico bita novuga nti integuro canke strategia abo bantu bose bazoba bahungutse abo bantu n'abandi mbere bataba bahungutse ariko bari mu ngorane abo bita les vulnérables muri igifaransa ni ukuvuga abantu abanikora umugambi wa mbere wari watanzwe mu bihumbi bibiri na cumi kugeza ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo wararangiye ari nayo ico gihe hatahutse aba- abarenga ibihumbi amajana atanu hanyuma uwa ka- wa- wa- mu mbere wa gatanu ntawabaye kubera hari ibibazo kuko bivuga hariho n'abantu bahunze ubu rero umugambi mushasha uriko urategurwa ubu uriko uratosorwa kugira ngo tubakereza bene wacu hanyuma uzoheze weme- wemegwe Mu- muravuze mu bintu Inama.
muravuze mu bintu eh, vyatumye impunzi zihunga ibihuha iterabwoba ariko hariho n'impunzi zahunze kuko ziciwe ababo canke zigeramiwe eka na bamwe mubo bita imbonerakure ico ni ikibazo gihambaye cane gose ivyo vyavuye mu nzira vyose mu kanya gatoya cane gose amasegonda mirongo ibiri murakoze cane nagenda kwishuye ko ivyo bintu vyavuye mu nzu cambere bahunze bari uburyo bwinshi hariho abantu bahunze kubera inkuru z'ibibi nawe nagomba kubibibutsa bagira hari n'abasuma bahunze birirwa barigamba hariya avuga ati jewe nagiye ntwaye ibi n'ibi n'ibi naho mbwira ngo agaruke adashobora kwemera hariho n'abandi bifitiye umugambi wo kujya mu bihugu bindi vya buraya na cane cane bagiye mu gihugu ca tanzaniya nk'uko babyivugira abatekeye baragenda kuko bari bamaze gukora bya bibazo babumviza bita interview ngo bagende muri za amerika igihe bugara ya makambi ya mutabira kuva twunguvu kugira batahe kuko amahoro yo mu burundi bahavuye bataha batabishaka bavuze bati baca barigira reka duhe n'ijambo silvestre masaburakiza mumaze igihe kitari gito mu buhungiro ikintu mubona leta y'uburundi yokora cotuma abarundi bahunze igihugu baba abari mu rwanda canke muri tanzania eka no muri uganda batahuka n'ikihe mu nshiyantahe eh, masaburakiza yego je mbanza kukubwira eh, icatumye mpunga si sinahunze ku kuri ico kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu nahungishijwe na mitanteri n'inkuruta yitwa kabaka yafashe itongo ryanje ariha iwanje tutavukana mu- mu- tudasangiye data ari- ararigura ararigurisha bagabura amafaranga Ni- nico catumye nza mu bugande sinahunze nkuru nziza ariko rero ngomba mvuge ikibazo c'impunzi kuva kera abarundi bagumye bahunga bagumye bahunga bwo bwa mbere batanguye guhunga kuva kera cyane kintu hari ahantu kiri cyatumye ubu- ubu- ubuhunzi buzogumaho butazohava birirwa barikorera iharusha hariho dambu bura yuko boba bafise amakosa ba- mu byo bakoze mu burundi boshobora gusaba imbabazi bakabagirira imbabazi hanyuma izo mbabazi koko hari zikwiye ko bagira imbabazi basabitse bakabivuga bakabaha imbabazi izo mbabazi zitanzwe umuntu agaca yikorera imirimo yiwe mu munezero hanyuma bakumvikana mu butegetsi bakaza barahanahana mu mu buryo bukwiye Silvestre mu kanya gatoye cyane rwose akamu katewe n'umushikiranganje umuganda ajejwe impunzi kavuga ko ba abarundi bahunze bakwiye gutahuka mu amahoro ariko agaruka mu Burundi abarundi bahungiye mu Uganda bazokwitaba ako kama ntibashobora kwitaba ubutu abo kamo twokwitabye hari ubutungane mu gihugu n'ubutungane mu gihugu buracumbagira ntibuhari yego me- ico kibazo c'ubutungane turakigaruka ko mu kanya eh, turasaba umushiyantahe Terence agire ico akivuze ko ariko imbere yaho nashaka duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika Justin muriwe neza Tuwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane ku kibazo c'impunzi ikomeye cyane cyane kirafite icyiyumviro yego duga ku ijambo unyarutse yego mu kibazo mwariko murabaza muti mbega leta y'u Burundi canke uwundi muntu wese yokora iki kugira ngo impunzi z'abarundi zirunguke Na- numvise ubu uwo muntu aje avuga ubushiranganji intware iri hagati mu gihugu inyuma yariko aravuga yuko ibibazo ngo byari bihari ibyatumye abantu bahunga ngo byaheze ivyo bintu byakoresha kuvuga yuko a- atari kubera ko uwo nk'uko ariko akugira leta ariko twebwe natwe turi abanyagihugu kandi ibiba turabibona icyo kintu uwo muntu ari mu buga aravuze teke ubutungane by'ukuri ubutungane ngaha muri kino gihugu ntabwo bwonyine bwotuma umuntu ahunga Eh, rero nzi ko mvuga nti leta y'uburundi ahubwo nitunganye ubwa mbere hanze gakono umutekano mu gihugu igaruka umutekano bigaragara ko umutekano wagarutse hagira abantu bari- bariko baratunga ibiziga bicwa hanyuma igaruka ubutungane hanyuma abantu biba- abantu abantu bone kunguka murakoze murakoze justin reka duhe n'ijambo andre andre miriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro munyarutse icyumviro nashaka kuvuga ku byerekeye izo mpunzi ko haheze amezi cumi n'umunani zi- zihunze Mu- bariko uwo muvugizi wa ntuzasha ariko aravuga ko impunzi mu bisanzwe zoshobora gutahuka impunzi biragoye kugira ngo zitahuke kuko icyo zahunze eh, kikihari Eh, reka rero duhe ijambo umushentahe terence eh, nahiraja agira ico avuze ku bishiki- ku makenga cane cane ashikirijwe na justin na andre Reka- murakoze cyane nagomba gushimira abashyize ibyiyumviro ni uburenganzira bwa buri wese kuko turi muri demokarasi Eh, mpereye kuri mugenzi wanjye eh, masabarakiza ari mu buganda ati sinahunze inkuru nziza nibyo hanyuma yavuze ko yahunze ubutungane kandi yavuze ko amaze imyaka myinshi kandi yibukije yuko atari rya bwa barundi bahunga nanjye narabaye impunzi nagira ngo umenyeshe ko ibiti bigikije abarundi bahunze ni mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kabiri n'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu aho ibara ryagoye abasi ba demokarasi bakuye ibara mu burundi ubu rero nagira ngo abereshe yuko bavuze ngo ibibazo ngo bihari ntibyaheze ikindi yohera kitari bujumbura arajya akaryama kandi amerewe neza nibaza yuko yoreka gusamaza bene wabo canke bene wacu twese ko n'abi wacu bari hanze nababwire ko ari bujumbura kandi ko namwe nawe azi kuko iyaba atari mu mahoro siho yari kubari nico gituma rero hari amahoro n'umutekano ibi navuga ikibazo ca politike yiwe n'ibisanzwe ubutunga agati nta buhari Eh, ubutungane bamwe baza barabutegeka aho butanguriye gukora batangura kuvuga ko atabuhari ubutungane burahari ariko rero aha ndabahagaruka abacamanza si abamarayika abacamanza bashobora kubamo intungane kandi aho si burundi gusa n'ahandi hose bashobora gushika birashobora gushika umuntu agahengama ubutungane nyakuri atagatosi ni ubutungane bw'imana mu ijuru tukiri ku isi ego mushentahe eh, silvestre masabarakiza inyishu zitanzwe zirabanyuze Ah, inyishu zitanze niti- niti- nitunyuzwe neza dushobora kuba tunyuzwe neza kuko igituma tutanyuzwe neza ibyo tuvuga birahari ubutungane ntiburaja ku murongo neza nk'uko bukwiye
nuko radiyo ijwi ry'amerika niho dusozereye ibiganiro byacu by'uno mwanya turashimiye abamenyesha amakuru batororokanije ano makuru na inosa kimenyi yashikanye amajwi yacu aho iwanyu yakoze na edi gwema yaraduhagarariye muri sitiyo ya gatanu y'ijwi ry'amerika aho i washington dc mwari kumwe na jewe diane nahazwe mutunganirwe mu banyu no mu byanyu